my people o oh, heavy gbegerity for Ooni of Ife palace o oh. hey my country people dem say Mariam don carry Ooni of Ife go where Ooni of Ife no know and now i dey ask my people say Ile Ife people wetin be the colour of una problem wetin be the colour of una problem say because of say dem celebrate Salah Ooni of Ife go mosque na im all hell come let let loose my people. una no know say as oni of ife go marry muslim dem change im name to Akim. una no know say oni of ife name na Akim. una know say by marriage oni of ife na muslim as sarah say marry mariam mariam na muslim una no know say if you dey if you marry muslim girl say the man dey convert oh una no ever know just as the woman dey convert her name the woman go convert her name if na mary dem go give am mena if na eh, marian dem go give am maria una no know so now now una dey cry una dey hala eh, marian do this, marian do una never see anything tall for una When queen naomi dey for palace convert oni of ife to born again oni of ife was behaving well <coughs> excuse me Ooni of Ife dey go church una come out una say Ooni of Ife don don be born again Ooni of Ife dey dey desecrate the palace e dey serve uh, uh, God instead of am to be traditional this una say Naomi too pray Naomi dey scatter things with prayer now oni of ife don leave christian he don't marry muslim He go celebrate salah with his wife for mosque as per Akim wey im be una come out una they say oni of ife why enter mosque why go wetin una want make oni of ife do abeg una He follow christianity una no gree He don't follow uh, mosque now He don't go alfa don't pray for her. They say why im bow down why go bow down give her far this this that that They start to they talk go here talk go there now the latest wey we hear now be say ifa don come out to oh, say Mary must leave that palace Mary no go fit marry oni of ife say because no be no be so then they do am for ile ife custom whereby man go come convert to the woman religion hey, eh, my people na know why abisa they laugh na wetin happen for king solomon for bible na im wan happen so don't say king solomon where they marry marry marry marry marry marry Now so e go marry women then when e be say women when e be say they come make and begin they serve strange gods Now that thing I can come break the downfall of king solomon So so to solo sete king solomon come look life look life look look up look down look left look right say in fact it was so depressed because say vanity upon vanity all is vanity that means everything for this life nothing wey dey be mean It's meaningless now only of Ife marry beautiful Queen Naomi God bless her with Tadenikawo God wants to bless her with another picking before No, know una carry una beyond life come scatter everything finish now now una una want make him marry plenty wife don't marry the plenty wife now When they come out they talk say if eh, onyeofufe go back down for most, in will be say na oniriche na kabiyesi no be god not go back down no be god didn't go bow down give una know say god when He create the universe nine im create king They talk and say the heart of a king is in the hands of god Now god na they make everything they be possible When god say yes nobody can say no so make on if oniofife and married. now the whole thing now don't dey rain mariam don carry onion fife go where no no know mariam don carry onion fife go mosque soto onion fife don bow down You no suppose to bow down You suppose to wear high i never see dis guy i never see people with this kind tradition una no want make una king just dey happy at all anything wey be say dey give una king joy una go come una want to una want to use una mouth ah this whole thing wey dey happen for ileife na i dey ask say ọba of benin ọba of benin shey e get benin people around am una don even hear say eh, benin people carry their oba come sit down dey tok dia gist they talk their story come talk about di oba wives everything You know dey but dis only of ife on bloggers so oh, all dis baby big yoruba bloggers now now na na be the problem when we say we get for this. whole blogging something because I una know dey fear a king and know no dey respect a king When all that tribe go begin they talk I go they talk and now now now now now they spoil the whole things my people what even they wrong for the for for the actual sense What even they wrong if only of ife wey be say be the custodian of the culture decide to follow in wife when he be saying marry When I marry I go mosque When they celebrate their sallah wetin dey wrong inside my people abi na when e don reach um, when e don reach uh, uh, uh, Ooni of Ife turn Eba uh, go come dey get chukuchuku say make e no swell o is it possible uh, when e reach Ooni of Ife turn na that time all the Eba all the Akpu dey go develop chukuchuku dey go say Ooni of Ife no swallow no swallow wetin happen eh na so onion ofinfe marry queen naomi dey go church una una no gree una go conjure conjure conjure push queen naomi comot for palace so take queen naomi left palace now she don leave palace for now do onion ofinfe con go do dat tin wey be so una want una want say make e marry plenty wife e don marry di plenty wife strange women from different different quarters e don marry am e don come. so for una information muslim wey be say you dey see so if you marry muslim girl you go must convert to the woman religion when oni of marry mariam the name wey be say dem give oni of na akim na na muslim name so by marriage to oni uh, eh, to mariam oni of ife na muslim if una no know make una know na muslim and na other religion na im be too so the earlier una get this thing into una ear the better as for the one wey be say dem say eh, ifa abi na afa o abi na efa don pursue queen on, eh, queen eh, mary akobo for palace say e no go marry ooni of ife i believe say that thing no be true because why what i believe say no be true be say ooni of ife no hold anybody any explanation whether im go enter bus and na only of ife na im marry mariam no be ifa so ifa no get right to say make mariam comot for for marriage he no get that right who e be for the fact say im na ifa no be say he go come out come talk say make mariam comot for marriage or make only of ife no marry mariam again its not done anywhere its not done so those of una wey na say una wan make Ooni of Ife marry different different characteristic of women na part of it be this one make una embrace am the one be say e go serve Oloku with o when um, when Ashley go dey serve im Oloku dey do im Oloku thing you know see say Ooni of Ife follow am go go do the Oloku festival and the rest so na so e just be Ooni of Ife must to please im wife dem He must to please the wife dem anytime any wife get anything wey be say e dey celebrate as the Ooni of Ife he must be present just as Queen Mariam celebrate Salah Ooni of Ife present when Queen uh, uh, Ashley celebrate uh, Oloku Day na so Ooni of Ife represent am wella so make una just shut up una mouth make una no just dey cry o una leave. Well, Queen Naomi bring sanity into that palace. When I say when I, want uh, insanity, so make could manage anything we wanna see. All right, my people, this is the Gist. In case you never subscribe to our channel, I better be part of this channel. Now have a nice day. Bye.